Ewiɛ do no zɔmɔ waya bota ho kemi kemi no wayafɛ do goalɔbɛ webo osalobua ɔga rie no wa kemi kemi no do awore osalobua ga we afɛ no wa Etɛ ne mose etɛ ne ighan Ewi na yafɛ nɔgidoa sunu navɛ social media Donc watona ve ya fe amate kia ewe mebi na ya lele egbe ho. No kia i otewe kia ewe at least kemi kemi ya fe ave ya agwegbe weko. Ave ya akole egbe, you know. Ana edo miewe emi no gido a sunu na. Gi mani bi edo, ima ibi do alele egbe ma hon. Heriyo te ye heri mana teve ya wavedo vai. Kate kate oge vien wian tiege edi mofina. Wa vi bli mo viere gbe ruda go viere vi do ladi avege na vi do agwan yiyan enemy president you know. At a time, a time oge or wa vi na, or maro the last two years, last three years, last four years or about ten years ago understand the mega do agwa be Charlie Brown agwa do. Itan mo ga be Charlie Brown or wa be se na. Itan mo ga bo live abi shen to be ya fe itan mi ya o se. O be na be do ladian. Ona be do agwa. Why did they blame me? Because of my titi ni bio. Ege ni ya hen ya de o wa be se na. Eh o da mani we me bi to bi no be ro yin bi ma bo yin bi ma wege ni ne bi ya wen ya ti president wa na. This social nini mi no ma don't care to know. you know eh, oge Charlie Brown ọrọ Charlie Brown wee laji abe ahịa tio nige egwa mee ke na atie edoho gbo n'ihi wee agịka wee na tụta wee ne Charlie Brown ke wee na agụnarị aka gị windo wee ne nwada egbe ya gị di windo si nu wee vi di windo nu wee vi ni n'imi ji vi ya wee ya tie gị de ma mi ya ezuzu eh, no something like that eya afe eyi arust understand gị ne na ganu wee vi tuta yi you know ekwe na we guwe to buwe na we kpa we na we wuwe we yari egi my brother again again no ga interview we uh, eh, eh, from akpaka akpaka 99 or no we one word or where are you married ukinya ka who marry ebo ebo ebo ebo no frustrating we do marry we wanana only wet your hoe ihe nwe ya bụ egbe na-ene gị at a time those days a ama gị n'ịma na mo ge na ga ko da wo kan iki yeke yin ju popa e mo ike a po bo leli yan hian e wo ya go go leli yan hian nene bo no prison we nene we nene bo we mari yen bo amami we we ka waru le gbu we hati ne with the game you understand because ina e ya fe nania where did they gui where did they show because in e where you boko you to a titi a ekina titiri wo yo bɔsi ne wo yo bɔsi yo tɔ ne ne ma do aladiã do agbɔn wo do aladiã be go e e pala de pala e ma de egua egbɔn evɔ egua yi o ko gbɔnu wo edze ni awo ye be kenɔ ɔbɔ ɔbɔ kenɔ bɔna zɔ kenɔ bɔna be we mi ye ɛ ɛ be gbin wo sɛ be nɔ be ya gbin wo wɔn bɛ o kenɔ nana interview oliva ye ne ya mo se ye you understand wedue na ya fɛ ne nea do atalɔ bi mi ɛsɛ wedo atalɔ we eri ne nneɛma kan wɛ kan ɔkan wɛ kan eh. because ɔno ɛti e le gbina ni ko ni na ɔbɛ ladiya na you understand wɛne ne ne charlie brown no no no no no no no gbɔna ne awu wɛ wɛ ebo e wɛ ebo wɛ ma de wɛgele prove egbu wɛ nivi agbɔn nivi agbɔn bɛɛ yɛ e, oku wɛ ɔwɔku wɛ ɔgu wɛ mu diya na you understand ebeni a gwe na gebe no gwe we bo a on gwe mebi no we ibe titi se we re canada we we re london we we re america we we ave we ke chale we ko do we guare we ko do we mu picture we ye be bege we you you are holding two years document we we we ko do we guare there many people my gwan since all these years e tell me bi aro pa my ni awu abi ko wa fio boyo awu ariko onakenshi go muri abo countries be germany be all over the world man europe wayafe even waya promising yafe me no go work when i'm well married with my wife and kids let me tell you one thing unworokeken wayafe one understand right now what makes a man a man is just for you to present your kids at least anytime at all or address wey we gbe wey my beg a facebook that dog movie yeah yeah yo that dog movie yeah yeah Yeah, yeah, you are you are, you are, you are talking from a, a, a, a, a way you are talking from your palace you don't need need you are if you don't if you prove yourself you are not deported where vivre where vivre umo where ladian where it you gie woke a Charlie Brown away marriage no aghe abukpa mokpa no hin aro no no aro no hin aro nya wewe dero when we wa ko waro don we wa ko degbu we yi me degbu yi my brother we degbu yi na do aboli kano regbe evo ga via o dawe tu kin ale e tanto e do e do e do e vai gugwe my brother you too small anything where you be you too small na people be black you understand my brother cool down where i go gun we no keke ni because we are frustrated with who ya fe ni re manane what you expect a a a a a lady or a woman or bia or ye degbe you are yupo you cannot wait blame me because at the end enu wa mi akata e eh, no eso mu go nu wa at the end go amare e go mare do awe de ni ni wo mo se se a abi wo e ke e tan se e? my brother degbo e yi egwa nu we ye di degwa ye de palace ye do go bo ye kenu ye o o khere va me my brother you too small You understand? Now clear tell the young, now tell the young to you so. Put yourself on one side. When we marry, we marry, we were. marry, we marry able. Able we marry Ebo Able no Ebo. not yet at at at at when we say. Eh, maybe when we're going on, we're we're we're we're we're Canada, we do travel around America. Can you stand with America guy stand here? or kí ni Canada stand yọ just gasọdọ ẹ London máa kàn onugbawo ẹ pàdé ọmọdé ayé kí uwe orí èmi nana onugbawo ẹ mọdé adéwé maybe I invite you ẹbi church orí èmi Michael wa preach you say the word of God no waka ibọrọ igon wa ibọrọ ẹ ma igon ẹnu waka gbélé kwa bi ku at the end of the day yẹn ìhásí wa náà wẹ́ẹ́ dọ̀ àtẹ rubbish the guy ni wu no no no fc ni no wu no wu no no wu hin obo yeke but then na we see ni we hin obo no win no win no win no win na o wa gbin yen ma so we yes with a move ya fe na boda wa te gbuwa yi me emi na na wa be gwa me social media ge de riyan wo wo tin na na ere ni de mi ni mi ni wa ya wa be ni ya ta kan na oni wa me enwu na no mu e oge bebi ya ngwa adara weni ikwu gele tie ni ya tie bo ni ya ni ya mwe bo gbe ivano really ye ti tie bo because no ya bali ya bali ya oriono you understand o wa mo se se people dey way fine pass una me no gwi me me to me no gwi na ma we chali bra ma amudia no you wetin they worry this man you understand maga wa te buwa yi na do avoli na do na do na do na do na do avoli gan kon avec pe wa gi magwo ba do le eh, oh, do yi won understand why they blame me that sana odo agu wa gwon he o wa bi agu go iku ogun obodo a business iku ni him i'm i'm not talking i'm not talking for the women i'm talking for the men is that time era ma koke mani bun due to a polygamous home Whoever teach the monad yakin abi ikuna yakin polygamous. If you don't want to marry them, you let them go. Let them fight their life. All promission and no promission and eh. Ume lucky we me buma de content me walk by my brother. E, e do we goa? Every goa. Understand me? Imana gwala we when kabaka gwala we. You too small. Now black they talk to you. If you know the meaning of black, now they talk to you so olufa na ɔrɔ olufa wɛ wa bɛ degbu wɛ yi wɛ na wa we gun wa wɛ to ta wɛ yɛ ohɔ kpa ati la diɛ eku if mu wɛ wɛ to bu wɛ na gun olufa if emu wɛ eba if ma na wɛ hi bi ya mu ko wɛ ɔmɔ wa ɔmɔ bi ɔko wa mɔ wɛ ni ya ari edze if ni ya ari aduro ɔwɛ vivu wɛ ari canada ɔwɛ vivu wɛ ari america ayin ɔwɛ to ta wɛ yire ɔyi fly from from from america to to to to to to nigeria from nigeria to chicago una unamweno yari aduro wegelegwon ve na kpaka na 99 don interview owo kan iladi awo wa economy ita lo ga bar wo ari owo kan ari owa wo ari wo invest yo wa ge karo wa ti fo me face we baba na wa degbu wa yi he wa gena ogun wa agun do ma bai na me wa pa ido su niye e ma me e re we bo ma han we ma dandin mobile dadi dey nigeria wey business ọ ya ewepụ ọkụdọrị you no see mee abụ wa na-agha wa na-agha wa wa agha mee kọntena ta hụa eki wa taa ihe ti blame gesi n'iro because anything wariri ta meni bikos ereri ya erere ofe nọ kọsa atamokwo ga-arị ụkwụ ome nwa milion tọmwela dị ọfọ ha just to, to, to, to, to be secured ege nana a a a a a a ikpia right na ikpia ahia me ikpia me ahia u do we no ho you do we no kpia you dress of we dress you know abeg we dress give go vie go vie no kpia go vie no ho o we total we we ho no ho no bia no be bresha ri ni ni no ho ho ho o bo ho we kedo accept to stay with you to no mu jake we tin ya pay I was in a, I was in a, a, a, country eh? Austria. I was in Austria the other day. You know, a or uh, manari five euro start to cut cake. No or oh, and I fell what on all ruwa visuwa Kebo kebo keke jo. Kemi kemi gheruwa mape eru eruwa ijuwa ọmape eru ọmape eruwa to have you people gwarawo wado achite eh, not ebo ogiti uki wọn asandi me kemi kemi ni ariri no riri aso we social media o e e dimofi gwan o oge dimofi oni wa no ni wa aro egbe ihoya e chali brawe wo we ni ni ihoya fe ma ya fe ni support e we na gbeli go kwayo dukun And then when I'm in a week, when I'm deceiving, any aim of everyone you fair where we out to where to where we tear awareness. Eh, let them follow you, man. Let them go with you. On the end of the day, so ye. You understand? ìyẹn wọ ọkpọn ọkpọn náà ẹmọ gùn ẹmọ yìí ẹtàmù wà ọsẹ náà wọ àwọn ẹrẹ ṣẹ̀ trókìn wọ àwọn ẹrẹ ṣẹ̀ trókìn tó dé náà because of who. ụkpịa ọrịa n'ụkwụ ọkwụ ọrịa n'ụkpịa dabegwe yuropi ibe ma nwoke right na nana ikwu nọrọ ibe mi opportunity se but ọnị ma mi wugwe n'okpe wee wa leke amụbọ ọmana bụ were wa akwụnye na ame misunderstand ya wọwọ ụwa wege ya jọje ye uwe nene ọ bụ nene tutu wụbọ wa vie bu wa ladiyan wa sende bu wa ye facebook wa wa mena dan ne ma bɛgɛ ye small small small small girls small small boys si normal seven wa ye ya vie passport wɔn but two two years huh? wa do wa wa nana te wa nana te nana nana te ma awa awa daze adaze okpia okpia na ori omohia okpia na ori ohohia ni adaze webega ko webega ko behia. Iviate, Oyiviate, Oyiviate Titi, Oyiviate Gogo, Oyiviate Yakpapu, always is a great man. You understand him, eh? Webe go on Nowa Magbe with Obo wey eh? Webe many musicians with their wives. My brother, Mona, Mona, Mona, be careful. Mona, be careful. People who are dey poor, who are chook out for their honor, dey fall as so. una get luck say una no run una no run anything una no run those una no cool with my my my younger ones una dey win na bata eh, una go fall abụrụ mụ na take time wahia dey gbagharịa kpaka na china mụ na go dey talk better thing no be all those una come go dey come out nɔwɛri yɛn eme eri yɛn eme eri yɛn eme eri yɛn eme ori nɔkpako eri yɛn ɔwɔ gbɛra kina wɛnɔ ni waya kɔ wa de nigeria wɛnɔ bɛnɔ waya kɔ re nigeria ni wɛnɔ waya kɔ ɔwa yi bi nigeria nɔ wa ye o bɔdɔ waya kɔ minɛ yi because wɛ ni ah my brother hɛ awɛ wɛ bɔ se awɛ bɔ se because wɛ wa ye ni wɛ wa so do ayi you understand eri tsi nɔrɔ wɛni waya waya doɛ wɛni waya waya you know my brother mo take time. Mona, yours two time. You understand, Richie? You yourself, you know. You know. You know for the game. Say you were not you, you, you, you were not created. Before you take that hold. you didn't you, you, you yourself, you know what you take. Utai, where just you cannot betray anybody. Why are you not betray the people? Are you going to, are you going to survive? Are you going to survive with women? My guy, why wayon. Well on be why wayon, okay? I tell you, brother. Because very soon men will round you up, they go play play you. You understand? Say maybe that guy call you talk your name that day say na so richy richy na so this one. They no call you for better thing if all these men dey run this thing you no know say all these men na local men my brother hold yourself o oh. hold yourself man make men no your hand you or your play play you don play you anyhow don scatter that your leg for you wetin dey do you ma my guy take time o oh. if all these, if all these men dey run all this thing you go leave dem put dem for one side make dem dey run am because na their time no be say that guy come dey talk your name for social media world the other day say you wey dem dey call it na so dem say you dey do this one na so you dey do this one na all this gun na so you wan take prove yourself say you be strong man na so you wan take prove yourself say you be man na so you wan tell your son or your daughter say you wetin you wan tell your daughter tomorrow if maybe man begin treat am like this my guy make una hold una self i no wan come back to this this this this rubbish you understand me come dey yarn all this stuff man. make una take time okay